Kun raadiyoo Nuural Hudaati. Raadiyoon Nuural Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuural Hudaan soora qalbii Musliimaati. Nuural Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتان كبجمتوتا dhaggeeffattoota raadiyoo Nuural Hudaa Alhamdulillah gargaarsa Rabbii guddaateen sagantaa guyyaa kamisaa qabannee dhiyaannee jirra. Akkuma barame sagantaa har'aa keessattis murtii daddacha jaalalaa isiniif dhiyeessina. Sagantaan tun akka nama hedduu dhaqqabduuf sheer godhuu hin irraanfatinaa. Sagantaa hawaasa bal'aa fayyadu kana laayik godhuudhaan qooda keessan bahaa isiniin jenna. Turtiin keessan nu wajjin haa ta'u.
Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa.
Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuuf jiruutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun daddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Daddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisii halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisii halaala.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من على عباده بمواسم الخيرات ليغفر لهم الزلات ويكفر عنهم السيئات ويرفع لهم الدرجات والصلاة والسلام على خير البريات محمد وآله وصحبه صلاة وتسليما وبركات قبرة الرب دقيفة هردفوت دي تي في نور الهدى وهند درا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبلي مسلمة أكما يادة تنتو برها ريكما في دب أفري في أفرتمي شيء دوبتنا بجتشا ونهو له بجيفنو سمني عشورا دا قيان نبين كي نجرو إساني خيستي عليه الصلاة والسلام قابني ترن يربين عمري نديريسي guyyaa aashuuraa hurnaniin duratti sagal soommanna hajan sun guyyaa hamisaati. Namni gartee fuuldura guyyaa aashuuraatti soommanuu feetan guyyaa hamisaa eegala. Namni immoo guyyaa hamisaa hin dandahin jummata guyyaa kudhaniitii fi guyyaa kudha tokko sabtii waliin soommana. Guyyaan kun akkuma beeytanitti guyyaa gartee mee dilii gartee bara guutuudhaa rabbiin dhiifama namaa godhu guyyaa laafatti ilaalamuu miti. Namni immoo rabbiin isa gargaaree guyyaa sagalii kudhanii kudha tokko waliin soommane sagal kudhan kudha tokko waliin soommane caala. Namni gartee kudhanii fi kudha tokko qofa soommanees namni gartee sagalii fi kudhan qofa soommanees uummata akka illee rakkoon hin jirtu. Guyyaa sadeen kana namni soommanu guyyuma sadeen kana keessatti yoonii fi gartee qadaa sirra jirtu ramadaana gartee warreen soommanin qabaattees qadaa ramadaanaa niyyattee guyyaa kana keessatti soommanuun kee argamnaan waajibni rabbii sirra jiru sirraa bu'e sunnaallee qooda argatte warra gartee hulaa khayrii cufarraa akkanatti qooda argatu rabbiin nu haa godhu obboleeyya keenya. Eega jenneen boodetti akkuma aadaa godhannetti iyyannaa tan teeysaniif waan rabbiin nu gargaareen deebisaa godhu. Arraan tana duuba gaafiin duraa tariqicha sunnaa akkuma aadaatti yeroo taatu abbaan dhimma kanaa galmeen isaa dhibba shanii fi sagaltamii shani. Obboleessi keenya kun akka jiru. Ana nama tokko ha kiristaanaati. Nama tokko ha kiristaanummaarra ture. hamma amma yeroon jiru kanatti warri keenya cuftinis kiristaana. Bakkiin ani itti dhaladhe ganda gartee masgiidii tokkos keessa hin jirre. Hoggaan akkana jiru nan ajaa'ibinaa Itoophiyaa keessatti bakki kanaatun numa jirti jettanii nan ajaa'ibinaa dubbiin dhugaatiin isiniif dubbachaa jira. Ganda magaalaa teenya tana dhiisi ganda kana dhiisi takkaa'uu magaalaa tana dhiisi ollaan keenya illee cuftinuu kiristaana. haa ta'u ani immoo ganamumarraa kitaaba gartee islaamaa kitaabawwan gartee muslimni itti fayyadamu tafsiiraa isaa ta'uu habiraas haa ta'u hordofee waa barachuu irraa barachuudhaan yaalii godhaa ture. Kaayoon kiyya waan kanarraa maal qura'aanas baradhee hadiisaas baradhee duuba mana barnootaan bakkaan itti baradhaa jiru tana keessatti waanin dandahuun barnootaan baradhe kanaan ijoollee kiristaanaatis kiristaanummaa irratti gajjibeessu warra gartee nuti musliima jee islaamummaa himatus isaanii wajjin akka wal qunnamtii godhe irrina gartee isaan qaban amantii isaanii keessatti isaan barsiisuuf kaayoon kiyyaa kana ture. Duuba wanni takkalleen akki abbaan fedhe hin ta'u kanama kana gartee yaada isaatii fi jiruu isaa waa hunda harkaa qabu rabbii tokkichaa jechuun asirraahi nagalti. Garuutu yeroo tana keessatti islaamummatti islaamummaa tanatti seenamoon seenu niin seenamoo hin seenu halkani guyyaa tanumaatu sammuu tiyya keessaa na deddeebi'aa ture haa ta'u duuba hatattamaan islaamummatti seenuu gartee wani na dhoorke akkamittiin amantiin gartee irratti dhaladhe as geetana akkamittiin gadhiisaadhaatu na keessa ture walumaa galattuu dhumaayyii irratti. rabbiin tokkichi dhabamarraa namuu annu kana cufa argamsiise islaamummaa seenuu kana kaneen islaamummaa diigutti islaamummaa miidhutti warra islaamummaa qabu islaamummaarraa fageessutti yaaduu ture rabbiin duuba islaamummaa fedhii isaatiin islaamummaan na naqe islaamummatti gaafaan seene duuba ka'ee gaafaan warra keenya dhaqu bakkaan jirurraa kiiloomeetirii dhibba ja'a. islaamummaa tiyya tana salaata qiyyaasneen dhoysa. Akka isaan nan agarrettiin amantii tiyya jabeeffadha. Bakka isaan nan agarreen dhiqa. Akka agartee isaan nan agarreef. Haa ta'u guyyaa tokko akumatti na arkanii warri arkemmoo waliif odeessanii abbaan qiyyaasni dhagahee maaliif islaamummaa seente je'eetiis harkaanis afaaninis natti hin baafanne xiqqeenya xiqqeenyaan an keessa jiru ka yaada isaatti na xiqqeessuudhatti gartee tarkaanfii fudhate. Inumaa hanga gartee islaamummaa kiyya tana beekanii warri gandaa kun gartee hawaa ilmaan kiristaanaa ta'an kuni saba gurbaan kalee barnoota nuu baratee koollejii irraa bee bakka kanaa gartee taa'ee bu'aa nu buusa jennee eeggachaa turre waan kanaani nutti dhufee jedhanii hanga narraa haasawan taate garuutuu anguma fedhan illee waan fedhan haasawan an amantii tiyya sana gartee itti ciniinfadheetiin irratti jabaadhe jechoota isaan haasawanii fi waan isaan olii gal feddagan kanatti dhiise islaamuma tiyyatti jabaachuu irratti of murteessee ama sadii haala kanarratti jiraachuu ture. Egaan islaamumma seenee booduu duuba wanni ani tarkaanfitti fudhe gadaa islaamaa kitaabawwan gartee xixiqqaa waan ilmi namaa bu'aarraa arkatu kana barachuu seeni. Egaan kana baradheen boodatti maaltu naatti aanaree intala islaamaa takka fuudhee waan warra keenya kana keessa namniin itti boharu tokko waan hin jirreef jecha intala muslimaa takka fuudhee ilmaan islaamaa ilmaan muslimaa irraa arkadhee izii tanaa wajjin haa jiraadhu je'eetiin murteessee akkumaa murteessee sanitti duuba. Rabbiin haruma gabaabaadhaan intala takka ta musliimaa haala bareedaa qabdu ta gartee diin salaata shanansii irratti teeffattu ta ijaabaas qabdu ta karaa cufaanuu irrina hin qabne takka intala tana gartee arkadhe duuba. Gaafaan intala tana arku wanni murtii godhe maal an intala ta'e tana marxifadhee halkanii guyyaa keessatti haruma tokko ta'ee nu haa taatu akka isin jaartii tiyya taatu ani gartee. hojiirra oolchuun qaba jedheetiin murteesse. Maaliin godhere ka'eetiin bakka isiin jirtu itti dhaqee irraachiin qaqqabne dirree baasee akka nama muuza nyaatutti quncee irraa baasee wanniin si fadhuufis tana haayoon tiyyaas akkana anis nama akkanaatiin ture na beeki kunoo siin fuudhuu fedha haadha ilman kiyya akkanaa taatuuf jeetiin itti dubbadde. Isiilleen dubbiin an je'etuun hedduu. tu gartee isii laafiftee keessa yayyaate migaa eega akkana taate tulboonaqtii foona kiyyaas fodhu keetis naa kenni itti ilaaleetiin si deebisaa naan jettee tilifoona wal tareeffannee akkasitti addaan. Amma gaa eega addaan irraa amal lama addaan ta'e anis bakkumaan ji'eetiin sosoo tokkoon goone isiilleen anuma eegaa turte. Haa ta'uugaa eega amal lama geenyeen boodatti sanamtichi waan naanjee kanatti dhugumaa muta biraa harkatee fuudhemu maali kaayoonsaa dhugumaadhaa jetteen na bilbilti. Aboo akkam negaya bakkuma dur jirtaa achumaan jira kaayoon teessanumaa ee eega duubana fuudhuuf deemte guyyaa sanirraa eegallee amal lama addaan jirra maaliif dhugaa jirtu akkanatti himuu dhiiftare. Tanaaf jecha ammumarraa eegallee waan dabareetti dhiifne akkuma je'anittu aannan gannaqame hambaadha qabatan je'anii ammumarraa yeroo gabaabduu keessatti amal lamaan si eegaa ture akka gartee hatattamaan ni kaana godhattee jaartii na godhattu naan jette. Gaafa isin gartee kana naan jettu gammachuu keessaan akkaan if godhu wallaayee maaltu malare malli biraan jiru fa'a. Abbuma kiyya kiristaanaa sanitti dhaqee nutiin kun waan musliimaa wajjin waliin laaqamnee namni gartee wal beekuuf aadaanis waan jiranii jecha dhaqeetiin abbaa hankoo na fuusisi je'eetii madhajeetiin gaajee bar. Hoggaan gaajee dhaqu lafti tun eessaree bakkiin irraa deemuuf idduun kiiloomeetirii dhibba ja'a. Fakkeenyaaf akka Finfinneetii fi akka Jijjigaa jechuudha. Kiiloomeetirii dhibba ja'a akka isaa hin qabu. Haa ta'u walumaa galattu gaa. hoggaan dheqee waan hin dheqeefsan arraa boru jee lafatti hin dhiifne abbaa koo bira gattaa'eetii yaa abbaa kan koo jee duba ilmi namaa kun waa sadeerraan bakka fadhellee jiraatu waa sadeerraan duroomu sadeemirraa takka bultii jaaruudha tanaaf jecha anilleen gartee biyya namaa keessaan jira bakkeen itti baradhu sani intala takka tana booharsituu bakka teessan dhaabbattee saniin arkadhee abbaa kiyyaa manguddoo naa dhaqe fuudhuuti naatti dhaqiin jeen gaafaanan akkana jiru abbaan kiyya laacha akka guyyaa sana laalee takkaa fuula keessa na laalle fuula keessa na laaleetuma mataa lullulee mee waan biraa siin hin jiruuti intalti san amantiin sii maaluma na gaafatee bar waan ajaa'ibaa intalti islaama akkana akkana jeetiin taakka illee irraan hambifne dhugaa jirtu itti himi duba ilma koo na dhagahi arrarra eegalii. yoo karaa feeteenillee intala tana fuute akka mana kiyyan dhufne karaa feeteen intala ta eega islaamuutti silaahuu namni gartee intala sii kennu islaamuma intala tana fiddee akka toora kiyya ijuma tiyya tanaan akkanan garsiifne naan jee abbaan ko ammoo taniin siimu akkan intala tana fuudhuun kee malleeniif akka yaada kiyyaatti intala tana abad ati numan fuutu naan jee yoo dhugumaan kan fuudhuu feetu taate taniin akkanatti gartee lafa si kaayee jira tafeete keessaa filatta intalaan an si jaaladhe kana fuuta malee gaafa waan kana abbaan koo naan jee an cufa lilliqimseetumaan rabbi kiyyaan gargaarsifadhee waa garaan murannee abbaa kiyya na dhage aniin kun akkana haaliin hin jiruus akkana yaada kiyya kana na harkatti hin dhaamsin abadan numan taatu gaafa inni kana jee na dura dhaabbate gaaja ituman nama manguddoodha ka biyya teenyaa itti erge mee abbaan kiyya hayniin achirraa ka'eetti dhufe na dura dhaabbate hayya manarraa fuudha itti dubbatanii dubbiin tiyya takkuma jeen gaafa kana namni immoo nammoo na cinaa dhaabbate obboloowwan kan koo abbaa keenya firraatti dhiisii waan itti fuutu nuutu si gargaara qaceelii intalachumatti fuudhii naan jedhan garuutu ta obboleeyyan kiyya naan jedhan sanis naakin naajee waan isaan gartee if qabanis irraan fudhanne akkasittiin sheenaadhaan booyaa imimmaan harar godhaadha bakkaan irraa dhufetti gale hoggaan an gale intaltii adda arra harkarra kaayyattee akka nama jaarsa alaa dhufu laara dhaabbatee eeggatuutti na eeggataa jirti hoggaan an dhufiisa gee as odeysi waan dhufteen naan jetti waan galteen anillee gaa eega isin na gaafatte arra ilma islaamaatti ittiin kijibu jee waan jiru dhugumaan itti ibsee akkana naan jee abbaan koo na dura dhaabbate manguddoolle itti ergee manguddoolleen dadhabde deebisaan isii maal taatere eega dubbiin akkana ta'e karaa warra keeysanii keeysaa dallaya sit taate si jallatte anigaa obboleessa kiyya na eebbisi gama kooti na eebbisi ta biraa rabbii si haa baasu hanga kanaan si eege waan kana achi ta wuliidha nageetti naan jettee jawaalallee na cufatte eega torbaan tokko ta'een hin buutetti anillee waan hin jaalalasi kan akkaan qabuuf isinleen afaaniin haa jettu malee kan akka isin jaalala qabdu waan waan hin beekuuf itti bilbile itti bilbilaan isinleen naaf bilbiluu eegalte amma kana keessatti kaayoon tiyyawaniin isiif je'een ani si dhabuu hin danda'u ana si dhabuu hin danda'u sirra hin obsuu hin danda'u mee karaan itti si fuudhu na gargaariiti faagarra na kaa hin je'een akkana eega akkas taate deemiitii darsa kee gurradhu ganda keenya gali gandi si haa baratu si haa beekani anis gaagaafa isin akkana jette lakkii anarra gartee nama bakkarraa dhufe haadhaa fi abbaa fi aalii qabu akka nama gartee keessummaa tokkotti darasaallee ta'e nama barnoota jiru kan sheekaa jira jeni irra qara'uudhaaf nama bira galuu ta'uu miti an achitti waan galu ati irra caalaan ati na bira hoottu nabira hoottu eega nabira dhufteen boodatti warra keeysan dubbisii akka warra keeysan nikaasi godhan godhi yoommoo warra keeysan kadiiduu taate kunoo muslimni sheekuma gandaatiitu nikaa isaa walitti godha warra keeysan dinnaan fuulaan nu banaadha sheeka imaama ganda kanaa dhayneeti nikaa nu godhi jennaan duuba gaa dubbiin bakka tana geesse yaa jara keenya nuural hudaa. mee kanarratti ani intala tana dhabuu hin danda'u. Mee akkamittiin intala tana fuudhuu dandayaa? Furmaani naa qabdu isin eeggachaaf hin jira jedhu. Obboleeyyan kiyya gaa yaa dhaggeeffatoota keenya waan obboleessi keenya kun ka duratti gaafa duraa aduwwii muslimaa aduwwii islaamaa ture rabbiin qaceelchee gaa har'a diin islaamummaa qabatee kan akkanumatti gartee akkuma gaafa dura diin miidhuudhaaf niyyate sanitti kitaaba gartee islaamummaadhaan waa baratee islaamummaarraa waa barreessee diinsan kanaan dhaabbatu rabbiin isa haa godhu jennee du'a eeguunaaf. Yaa obboleessa keenya ati akkasiin jennu obboleessa keenya waa hunda dura. mee rabbii tokkicha gara islaamummaatti si qaceelfate galatoonfadhu kan ati immoo islaamummaasaa tana diiguu hiriyyoota keetii fi gaageelota kee keessatti amantii kiristaanaa bal'isuudhaan warreen islaamaatiis islaamummaarraa garagalchuudhaaf yaadaa turte mee rabbii ati islaamummaan tolte jee si qaceelfateef shukrii sujuudii ta duraati lammeessa rabbii kee galatoonfadhu ammallee diinsaa kana keessatti intala muslimaa ta'ati silaatti gahuu hin dandeenye sababaa islaamawuutiin arkattee tan namni halkanii guyyaa fardaan barbaadu laaftutti rabbi si fide rabbi kee galatoonfadhu. Sadeessa namni tokko ka islaamummaarra dhalatee fi ka guyyaa keessaa islaamumma seenes eega amata kudha saddeegge akka dhalaatti waliyyii warrarraa dhalate dhaqee niin fuudhaa iznii naa godhaan dhiira irratti jirtu. Yoo gartee humaan qabaannee miskiinummaan itti jiraatte qofa abba dhaqee abbaadhaan na fuusisi ja'a malee namni amata kudha saddeet gahe islaamummaa keessatti achii gaditti illee haa fuudhu waliyyiin isa matuma isaati yoo dandeettiin qabaannee warra inni irraa dhalate. Isaanis rabbiin dirqamarra kaayee وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم جن أبوتي ديرات أكدر درفوسيا أججاجر أمو نمني دنديتي كبو أكما ربين جي فانكحوا ما طاب لكم دنديتي تكأبانان هم أفورت اللي ربين يرون هنجو أبا خيسان هيما الرافور دهن جن تناف نمني شفتي وان كان بكتنا بيخو تناف نمني ننفو لافتاء توكو warra saanii irratti hirkachuun duratti firratti hirkatee sossa'uu qaba. Afreessa wani sirrachi jiraachuu ture obboleessa keenya fuudha fuudhuu gartee eega ani islaamumma seentee muslima tahuu kee beeyteen boodatti fuudhaaf fi kurfaa'uu qabda. Eega kurfaa'uu teen boodatti maatu sirra jira mataa keetiif deemtee warra san dhayxee intala saayii san naa kennaa jechuudhaatu silaadha. Akkas ilmoon muslimaa akka itti fuutu. Matuma keetiif ana abbaa sin qabu fedemaarree sin qabu ana anaa jaalate intala intaltiinis na jaalatti intaltee san naa kennaa jechuudhaaf hulaan sii bana. Shanaysa wanni sirra ture obboleessa keenya. Silaa agartee gargaarsa barbaadde odoo karaa haruma ilmaan muslimaa deebitee karaa akka imaama masjiidaa deebitee maalii fi gargaarsa barbaaddetiin karaa kaaninoo waan obboleeyyan kee si godhan siif kennina achi fuudhiyan maaliif san fudhatteen deemin horii ta'us gurguratte jeheessa dogongorri guddaan ati gartee arra islaam muslima taate ati qabdu intalaa bakka jirturraa na bira hoottu jettee if biratti yaamuun akka gartee aadaa kiristaanii qabutti godhudhatti niyyaate rabbumaa si beekaa akkachi dhuftee odoo warra isaanii quban qabne karaa imaama masgidaatiin nikaa godhachuu barbaadde kunni dogongora guddaa warra kanatti dhayxee sindinne nama isaanii dhayxee sindinne intaltinis dhayxee warra gurbaa kanaaf na kennaa jettee wanni dubbattee irraa dhabde hin jirtu. Kana asitti as garagaltee karaa qaadummaatii waan kana godhaa yaaduun kee dogongora guddaa. Silaa wanni sirra ture imaama masgidaatii fi ulamaa'i dhayxee annama kana ture warra keenya kana abbaa obboleessanaa tahaa na dura deemaa warra sannaa dhiqa jechuun sirra ture. Torbeessa obbolawwan kee gartee ka muslimaa dhayxee obboleeyyan bakka cufa hasheekanii hedduu jira kanaan fuudha siidhaa barbaaduu sirra ture walumaa galattu kasiin jennu ati gartee fuudha kana ta duraatiif akkaataan intala tanatti fuudhuu dandeessu dura obboleessa kiyya jecha nabiin keenya je'e yaada baradhuusi akka ija nabiin labsaa gartee dardaraaf dabarse keessatti يا معشر الشباب من استطاع جلال من استطاع منكم الباء فليتزوج يا درققوتي نمني انت لنما تكبل فتشو دندو كما هري قرتشو دندو خمنا اسين قلتو وكري فتشو جارتشو دندو خن فقا اسيتي نفدندو خشانتا اسيتي في هركسين ايه فليتزوج حتى تمدفا فودا ومن لم يستطيع خدن ديتين قبل موما خيشان قبل فعليه بالصوم سنة صوم منا قدسا فإنه له وجاء صوم من يوهي ولد عبد شهوة سر مراجع دوبة نافجج خرات همين وبلين كيسنيس دوبسي والرئيف كابسن يوهوري تيسنا قرقراجي ما لك سيها إرقاني تك تلمي سادة ومني مسلمة بكا شفتي أرجع اتلاك إمام مسجداتي فنموت كناتين انت لكناتين فوق جيتي itti dubbadhu gargaarsa barbaadi. Karaa kaaniin hoggaanii fi gartee waa harkatte manguddoo fuudhiiti warra isaanii sanqadi. Warra eega dhaytee warratti of kennite ani gartee ilma keessan na godhe abbaan intalaatiin ji abbaan kiyya nama akkanaati atiin gartee abbaan kiyya suma naafi intalateetiifis ilma na godhu jiin ilma na godhu jiin karaa kanaan insha Allah rabbiin tokkichisi haa laaffisu ammoo isilleen dirqin ifilleen rakkin sababaa keetiin intala tanaan gartee dhoosatti ni haa godhaa hin yaadin rabbiin faagara faaga gaariirra rabbiin si haa kaa'u sin jennaa obboleessa keenya. Iyyannaan lammeessaa tanuma warra riqicha sunnaati ammallee galmeen tuni ta dhibba jaha jahaatamii sadii obboleettii teenya takkaatu ergite duuba jetti obboleettiin teenya tuni waan gartee na yaachisaa ture kanin karaa itti furmaata godhuu dhabe saniin kara keessan iyyannaa dhufee jette suni maali jennaan ani yeroon gartee isinii barreesse isinii dubbadhu kana intala umriin siidha ama diidamii jaati aniin tuni intala takka ta haadha abbaa qabdu haadha abbaan kan koo kun nama amata afurtamii ol wajjin jiraate. Amata afurtamin kana keessatti guyyuma tokko haadha abbaa keenyaa walitti maxxanee taa'ee wajjin nyaatee wajjin dhugee wajjin kolfee jiraatu takkaan agarre. takkaan agarre guyyuma bari huccuu faahu idduu isaanii dubbuma walitti dabarsachuu dubbii wal waraanuutu isaan lamaan jidduu deema akka qijideetti haa ta'u hamma gartee dandeettii tiyyaatii fi obboleeyyaniittis sossoha guddaa isaan kana walitti gammachiisuuf fayyisuudhaaf sossoha guddaa goonee waan irraa tarruu dhabne garuu akkuma san dabarree mee eega mataa keenyaa dadhabne jennee ollaan illee gargaarsi fannee waan nu dhagayaa dhabne duba dubbiin tun hedduu narra jabaatteeti rakkina guddaa illee qalbiitti jedhanna fiddee kan namumaan gaafadhu wallaalee duuba olloowwan keenya haadha abbaan keenya kuni yoomii as isimee waan quba qabdanitti akka ollaatti ollaan kunillee gama isaatii waa walirraa beeku qaba meema waldhabbiin isaanii tuni amma isinillee quba qabdanii maali jeetiin gaafadhe deebisaan ammoo jara kanaa maal taate Jarri kun gaafa gartee bultii jaarratan gammachuudhaan wal jaarratan gammachuu isaan lamaan jidduu jira jaalala tana bar namaatu sixirii itti godhee naan jedhan. Gaafaan dubbii tana gartee ollaarraa dhagahu hedduudhaan gartee yaadda duuba. Hadda maal yaada san keessa jiruma tanaahuu eega haadhaa fi abbaan kiyya namoota akkanaa ta'e ani yoon heeruma kana gartee firraa dhiise faa waan jedhamu takka qalbii keessa na dhufaa ture. haa ta'u akkuma beektanutti nama tokko ka yeroo gabaabduutti bultii jaarrachuu deemu ka waliimaa fi wadaajaaf qophaawaa jiru tokko. Ammoo abbaan mana kiyyaa gartee jaarsi kiyyaa kan kaana godhate kun dhugaa wal agarre cufaahu narratti akka hoggu takka fuulli kee ifu ati yaaddoytuudha maaltu kana si yaachisaa naan ja'a lakki humaatiin ija'eetiin jalaa dida maaliif sirriin tun sirrii mana keessaati kan agartee namatti himuun hin barbaachisu jeetiin dhoysa duuba ammoo wanni gartee isinirraa fedhu jiruuntu yoo akkanatti deemte jiruun haadha abbaa kiyyaa kun yoo kanumatti itti fufte bultii tiyyaaf gammachuu hin qabdu mee maal naa dhaamtanii jettii obboleettiin teenyitun. Yaa intala teenyata islaamaa wanni siin jennu yaan tala muslimaa wanni si dhaabnu wanni si beeksifnu namni lama wal diduun arraanni walitti qaceeluu dhabuun waa walitti dirbachuun sixirii jettee fudhattee mataa keessa kaa'achuun dogongora guddaa namni wal loluu wal arrabsuunis waliin ooduunis waa'uma ilmoo namaa jidduu jiru tanaaf rakkoon dhufte takka cuftinu sixirii akkasiin ja'an kanatti. dubbii tana fudhachuun dogongora keeti. Ati immoo dogongora keetirraa dhukkubuma isaanii kanallee oduu qabaatanii abbaa kee kophaa haasaysitee haadha kee kophaa haasaysitee rakkoon tuyyuu mi'asii maali sababaan wanni irraa dhuftu maal jettee isaanuma haasaysuutu ollaa kee tirraa waa barachuu sirra ture duba. Duba tanaaf jecha wanni siin jennu mee ummanni ati gartee gaafattu ollaan kee kuni akkamitti sixiriin isaanii godhamuu beekan. Jarri kun akkas fakkaattillee hin jenne bar sixiri itti godhan isaanii itti godheere dubbiin tun nama shakkisiiftu moo nama isaanii godheetu sixiri itti goone jetti. Tuni shakkii hedduu nama keessa fitti nama dubbii jala deemutti. Tanaaf ammoo haqiiqaa dubbii rabbumaatu beeka. Tanaaf wanni siin jennu obboleetti. ilmi namaa tokko waldhabdiin jaarsaa jaartii waa hedduurraa dhufti. Tokko namni koo tokko yoo ibaadaarraa fagaatee diin rabbii hin qabaanne yoo haalli jiruu isaanii macsiyaa macsiyuma tahe iddoo isaaniitti gammachuun numan jiraatu. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين جاب ربي لما يسا نمي توكو غرتي حالة بريدة أن وانقو اللي والمرياتي walitti mirga waliin kennine rakkoo dhufa. Sadiisa namni tokko hayawaa waliin qabu walii dhaggeeffachuun barbaachisa. Afreessa namni wajjin bultii qabu walitti boonuun walitti dhaadachuun shanyiin haa ta'u gosaan haa ta'u bareedinaan haa ta'u wanni kanaatis waan rakkina fitu. Shaneessa yoo wal shakkiin jiraattes jaarsaa jaartii jidduu abbaan manaa karaa biraatti waayaati jaartiin irra waasuufti jaarsinis yoo isirra waasuufe kunis yaa'ii uuma. Jiheensa namni waan biraa dhiisi haqa firaashaatti illee yoo inni haqarraa dhabe yoo isin mirga guutuurraa dhabdes yaa'iitu dhufa. Nama keenya ni beektanii hayaa waan qabaniif waan akkana akkamitti je'eetiin himadhaa jetti dhalaanis dhiirtiis tunis ammoo waan rakkina uumuu beekadha. Sihiriilleen rakkina ni fiddi. Ammoo ijji budaatis rakkina ni fiddi. Waan kana cufaas isin bira haa jiraattu. Bar hadiisa Asmaa bintu Umaysa tokko keessatti nabiin maal jedhe alayhi salaatu wassalaam loo kaana shee'uun saabaqa alqadar jedhe. لسبقته العلم حديث ترمذيتي أدون أدو يا ربي مرتي أجلا ندو تجئي سيمو لا سيمور مرتي سندرتي دؤون كمال تتاتي لا شئجات أجلا درن مجيسا بيتنا قبدا اه خراخا نينيس ورانسي جني اللين نمجد دوتي ركون أوما مسجان عربني دليل ما اتلو فيه حديث بخاري حديث أبي هريرة وديس خيجتي نبي نكي عليه الصلاة والسلام ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان حديث صحيح وران سيغرتي جنيتيس خنني أمة دوبا كانوا مجرجرني وان بفتشوفها سهرتي إركسون دونغورا قدادا wanni gartee sii dhaabnu ta duraa ta duraa tokkoffatti waan furmaanni harka keen jirre keeysatti ifin yaachise ifin dhorkin akkasitti ifin yaachisuun akkammaan duratti jaarsi keessirratti waa arkuun jiruutee diiga maalif san taltii tumbultii tiyyaan taaneefi narraa gammachuun qabne jechuutu jaarsa keessatti dhagama waan rabbiin dirqama sirran kaa'in ifin dirqin takka lammeeysaa waan dandeeysuun haadha abbaa kee kana nama ruqyaa shari'aa beeku ruqyaa sharciyyaa beeku warra tawxiidaa barbaadii ulamaa'ii warra rabbi sodaatu keessaa warra xifdii quraanaa qabu qabaachuullee baatu aalimoonni gartee dhugaadhaan beekanii ruqyaa shari'aa haatti qara'anii kana gubbaan salaata akka jabeeffatan salaata gartee shanan akka jabeeffatan keessaahuu salaata fajriifaa booda صلاة فجر دراس ربي سانيها خدتني كان قبان استغفارا في ذكري صدقها قدسني كنت شفت وأنما إيه والأنس أكو مدى بين كنجا جاء عليه الصلاة والسلام داو مرضاكم بالصدقات إنما اسم الرافياء بالرما صدقات دا جبر صدقان اسوا اللافتميت سديسا إيه تامسي ست دام إيه مي أبا خيخان وجن قد تأيتي حاسري أبا فيدي أبا كمي haadhatii tana gammachuu irraan qabdu haqa firaashaatti gartee yeroo ati itti haajamte irraa harkatta si qananiisu siin fuusisaa akkam jiime mi'atummaan gattaa'e abbaa kee kana ni beeka namni jaartii fi isaa wajjiis haasawe si galee haadhateetiis wajjiin haasawe firraa abbaan kiyya kuni ta biraa fuudhee ati gartee mirga si haa kennu faajii yoo sodaachuu baate kanaas wajjiin haasawi fayyadabaa cufa rabbiin nu haa fayyisuu jenne duuba. meegaa haraa jara sadeessaa deebina ammallee dhugaa haraan kunis kunoo iyyannan tun iyyannaa icciitiiti haraa duubaatiin dhufte meegaa obboleeyyan muslimaa akkuma gartee gaafii ammaan duraa jala deemaa jirtanitti qacellutti mee gurra keessan kennaadha waan gartee himannaan dhiyaatti kana baradha obboleessi keenya kun akka jiru iyyannaa isaa keessatti iyyannaa icciitiiti. Ani intala takka gartee taniin hedduu jaaladhuun qaba. Intala tana eega wal barreerraa haasawni nuti waliin shuqulaa turre amata lama. Nulachuutu nama barnootarra jiru. Garuu gaa akkuma beeytanitti namoonni gartee baratootaa kun ganda keessatti magaalatti ta'us mana kireeffataa achitti mana kireeffanneeti achi keessa jiran. Dubachitti hogayyuu nuti haasawu wal dabarfanna. Gaafa tokko gaa waan waliin turree hanga gartee waliin turruu kana keessatti tilifoonumaan wal dubbinu taaneef jecha hangamta akka gartee namni kun hanganatti fageenyi fagaatee taa'aa waliini isa guyya tokkollee anis hin ziyaaru isiillee nan ziyaartu kam jechuun nan dhagayamnaan intaltii intala dubbisee yaa aba lugaa ama tangana wajii jirra mi'arra kaakaysin keessummeessaati koottuuti na ziyaariin jeen isiinis akkuma gartee duraanuu nama afata dhabee hifatee fiigaanaa dhufte duuba gaafa isiin ol seentu akkuma isiin ol seentettiin itti maramne bar if qabuu dadhabe inumaa lafattillee haraaraa bahuu dadhabeetiin gartee dhunguu sireetti jirratti ol darbatti waan ilmi namaa gartee intala dhalaa dalagu waan saalasiin tahin miilarraa hanga gartee mataatti wanni narraa hafee takkan jirtu garuu yosan keessatti bishaanilleen akka gaariitti narraa jige isin gaa hoggaan ani laaffachuu kiyya agartee hafuura egaa baafatteen boodatti akka waa isiirraa bahee fi kana isiitu if beeka kutte bakkarraa dhuftetti eega gaafa addaayyaaneeti baatii afur booda na dubbifte baatii afran booda maal naan jettere aboo eegaan guyyaa sibiraa deeme hamma ammaatti ani heeydiin natti hin dhufne guyyaa san booda hay obbalii ani sumaan qaqqabadhee dhungadhe malee si wajjin rafne saalli keenya walin tuyne akkamin rimayne arkamaa wallee gaa kara biraatii fidde mane ani si wajjin ciifne obbaleessa ani magaalaa tana keessatti ilma tokko ilma tokkon dubbisu nam tokko waliin beeku mataa kee malee. eega dubbiin akkana taate gaa mee dhaqiiti hospitaala dhaqiiti if laalimee dhibdee biraa ta'uun qabdu gaa jettee dhayxee dhaynaan gaafaan an akkas jeesan baadii takka teeysee dhayxee gaafa duraan baatee afur teeysee mire amma eegaa wal dubbifnee akkana waliin jenne baatii takka meeqate baatii shan baatii shan mustashfaa hoggaa dhayxe ni laalanii ilmoo baatii shaniitii fi torbaan lamaa garaa qabdaa janiin. ilmoo baatii shaniitii fi torbaan lama. Dubbiin isin jalaan badinga. Laal jarri gaafa walitti gartee shayxaanaa walitti laaqqate sun baatii afur adda fagaati. Achirraa as deebitee eega gurbaadhaan gurbatti himte booda baatii takka teesse. Waliin meeqa shan. Gaafa amma mustashfaa dhayxu baatii shanii fi torbaan lamaa jedhaniin. Amma gaafa kana jedhaniin hoggu yooruma san keessan bilbiltee hatattamaan akka dhuftuun sirradha jetteen akkasittiin aniilleen akka hatattamaan fiigaa dheqee doktooraa wajjin gatteen yaasofne yaa doktoor intala tana ani waliin baranna guyyaa tokko ni ziyaarti akka ilmi namaa egaa nama dhungutu dhungadhe wal qaqqabannillee garuutu saala kiyyaan ittiin dhihaanne akkamitti ilmoon argamti akkatti argamte ta duraa isiniitu if beekaa garuu wanni nuti agarre intalti dubrummaan sii fayya saalli siin tuqamne ammoo garaa qabdi gaafa doktorri kana je nu lachuutuu wahuma jennu wallaalle intalti eenyu isii lafa qabare booyaa feqii animmoo anis gama kiyyaati akkamitti wanni kun tahamaa kan saalli lamaa walin arkin ilmoo akkamii qabattiin jechuun kun hedduun yaachifte gaafaan akkana juu obbaleessa dhagee. ani magaalaa kana keessaa nam tokko hin beeku yoo an wanni kun anaami jechuun ilmoo qabaachuu kiyya beeyte akka dubrummaan kiyya jirtus beeyte akka doktorri jirti yoo an kana keessa wanni nagalche jettee nagalche hin jiru jettee kana dhiiftu taate ani murtiin tiyyan jirtu hallayyatti if darbu yookiin if fannisuu malee hanganuma naa beeki amma gaafa isiin akkana jettee anis karaa cufa laalee meegattaa ihoottu yaada waliif dabarsina. Mee akkamitti furmaanni waan kanaa akkam haa ta'u? Akkamii furmaana goonaa jennee waliin haasofne. Hoggaa haasofnu waa lama irratti walii galee duuba. Ta dura takkaa ilmoo tana baasu yoo ilmoon baasa je ani lubbuu tiyyaaf ni sodaadha. Hin ta'u. Yoo gartee karaa kaaniin ilmoo tan ilmoo baati shan geesse baasuunis tunis rakkina kophuuti. dhallinsaafuu baatii sadii malee humaa nafne akkas taatu baasuu isaa dhiifnu atilleen nagee arkadhu mi atis warra keessanitti akka nuti wal jaalala qabnu ittuma himi anis ittiin hima nuti immoo gara keenya as gara gallee hatattamaan nikaa walaa godhannurra walii gallee gaa jennee qaadii dhaynee qaadii akka intalti tun garaa qabdu isaatti hin dubbanne wal jaalannee nikaa nu godhi jennee qaadiin ni nikaa nuu godhe ammoo nutilleen garaa qabdee kana ittiin dubbanne maaliif dhuguma jirtu fuulduraan nuti ittiin himuu kanaa jecha nutti hin jajjabeessinii qaadiin. Duuba kana cufa wanni gartee kanaan nu ga'e rakkinuma gartee nu mudate kanarraa haa ta'u walii galatti intalti anni haa godhadhe intalti baatii sadii booda ilmoo dhalti usraan teenyaas beeyte amma akkana ta'uu kanarratti gara lachuutu warri gurbaa warri intalaatiis naasootti nafne amma nuti wanni gara keessan nu fide yaa nuura alhudaa tokkoffaa ni haa wal godhanne yeroo isin ilmoo diqaalaa garagaraa qabdu san akkami lammeeysa ilmoon tun eenyu laalti sadeeysa nutiin kun yoo gartee akka shari'aatti ni haa wal godhachuu feene akkamiin ni haa wal godhachuu dandeenya. Hagam takka addaan fagaachuu qabna ni haa wal godhachuudhaaf. Laa hawla walaa quwwata illaa billah. Yaa obboleeytii yaa obboleeysa keenya dhagaye. Obboleeysa keenya dhagaye. Waa hunda duraa rabbiin guddatee ol ta'e akkiyyuu. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله آية القرآناتي waan takka ta dhugaa isii beeytan takka dhoysitanii mormaa oliin yoo hawaa namatti himtan taatan dhugaa dhoyfattanii himtanuu himu baattanuu rabbii waan san beekaadha isinumaaf taa'aa isinumaaf hin taanuun jee yaa jara kee ayanni kun aalimraan ayata diidamii sagalii achi keessa dhiqalaadha yaa gabricha rabbii duuba eega rabbiin akkana jee hin boodattii wanni beekuu qabdan namni lama dhiiraa fi dhalatti hoggan wal bareen boodatti namni lama hagartee bultii wajjin jaaranna jee wal barees yoo dhugumaan diintii fi tiifachuu fi dhugaan wal fuudhiisaaf kadeemu ta'e ibsattareetii dhugaa sinigge. Wal bariinsi shayxaanaa bakki inni itti booda nama aansu warra amata afur wama sadii amal lama kanuma waliin deemu jiru. Dhumti maal zinaa wal godhanii addaan jiruu isaanii wal busheessanii addaan faca'iinsaan dhufa. Wal bariinsi wal barachuun bakkuma lamaan kanatti qoodamti. Warri dhugaan deemu faagarra gaha. Warri immoo hijibaan sobaan deemu dhumti kun akkanatti addaan hafan. Ammoo rimayni gartee intalti sunii garaa qabdi jedhaniin kuni rabbii tokkichaa fi isin malee nam tokko wallaahi hin beeku. Ammoo kana asitti namni ilmoo sababaa kanaan arkata ilmoon akkami arkachuu akkamitti arkamuu dandeessitti yoo gartee akka warri ilmii fayyaadhaa takkaawu saayinsii warreen akkana haasawanitti haasawanu taate qabxiilee hedduutu jira. Akkaataan dhalaan gartee ilmootti qabdu odoo saalli dhiiraan seenetti tokkoffaa obboleessa keenya intala kana yeroo itti riqattu san. yeroo wal shukumta san intala wajjiin rafuudhaaf ol kaatee miila isii jidduu seentee meeshaa isii irratti waan if qaanfachuu fi sodaanis gartee isin keessa jirtuuf jecha intalarratti bishaan naquun kee ni mala. Intalatti bishaan naquun kee odoo saalli keessan seenin gad naquun akkuma irra hedduu nama takkaa dhaalaan arkin nama maduraan fuudhin tuula dhiirti gartee akkana taatu. Kanuma halaal irrattu yeroo halkan aruuzaa warri fuudhee akkana ta'u tuula. Intala kana isii butaanti hin qabne akkasitti qaama qullaarra genne qunkee karaa kanaan seenuun ni mala bishaan. Lammeessa intalti butaanti qabaattee kawucuurraan baasin butaanti saayisii irratti bishaan kana gannaytee bishaan kuni isiinis butaantii sanfirraa baasuu dhabuun akkasumatti teessee deemteen akkuma atu himte ani firrattiin gannaqee isin kaatee deemte jettu san akkasitti intalti gartaa butaantii firra dhiiftus seenuun ni mala. Ammoo wanni isin waliin dalaydan zinaa guddoo silaa xiilaa yoo isin darlachuu dubraa dubraa fi dardara taatan xiilaa dhibba dhibbaa fi biyyarraa isin baasan sun isin irratti hin murteessitu. akkasitti waliin riqachuun keessan isin ammoo itti aantu zinaati itti aantu zinaati wanni isin lamaan irra jiru eega addunyaa kanarratti rabbiin du'arra isiniin asiin hafe toobaa sharqii guuttadhaadha karaa rabbii deebi'a istighfaara godha sadaqaa guddisa afri isaa ilmoon dhalatti abbaan laaltu intaluma iftiqqeessitee gurbaan achirraa kaatee bakka jirturraa kaatee gurbaa kana manatitti dhufti isuma san gartee isuma san laalti ka ifiis diqqeessitee ilmoo tanallee bakka dhoorkitee kabajaallee firraa fuutee rakkina gartee kanafirra fidde isumaan masruufataa isumaan guddifata yoo maqaa feete immoo achi rabbitti maxxansi abdallahi fi abdullatiifii fi waan akkanaa jii maqaa baasuu dandeessa kanamatti dhirkifne shaniisa ammoo mihaan isin godhattan baaxili baaxili baaxili soba soba akkasit beeki mihaa godhe jettee hanguma isin garaa qabdullee yoo hatti dabalamtu taate akkuma dur waan zinaa duraan hin dalagin amma dalayde jechuuti sigaleemma amma dalayde jechuu zinaa keessa jirte jechuu hamma intalti dundeessutti amma immoo yoo dhugumaan intala sana diqqeessitee sablitee kabajaarraa fuute kana saniif deemtu taate rabbiin si diqqeessaa beeki tanaaf intala tan yoo dhugumaan gartee hafuudhaa teessu taate intala tanarraa fagaadhu hamma isiin ilmoo tana lafa geessee lafa keessee dhaltutti. Gaafa dhaltee iddaa xaaratteen boodatti toobbaa isin lamaan irra jira. Toobbaa boodaan maaltu jira? Nikaa haara hidhattan. Karaa kamiin akka qaadireefu yaaddessanii miti warra duraan dheessaa turte san warra isaanii san dheessee achirraa abbaan jiraatu akaahoon jiraatu akaahoo karaa haadhaatii miti akaahoo karaa abbaa. Namni nikaa nama godhuu danda'u nama dhaloota karaa abbaa qofa. Abbaan jiraatu, akaahoon jiraatu, adeerri jiraatu, obboleessi jiraatu, obboleeyyan kagartee karaa abbaa haatileen adda addaa haa taatu. Namni nikaa godhuu hin dandeenye obboleessa karaa haadhaati. Kan haati ta'e nama biraarraa dhalte. Suni nikaa godhuu hin danda'u. Tanaaf jecha warra gartee hamtuurraa fagaatee tawbaa rabbiin irraa qeebalee walitti deebi'uu rabbuun isin haa godhu. tunigaa galmee warraa obboleessa keenya dhibba shanii fi sagaltamii lamaati. Mee gaatatti aantu dabardarraa tunis gartee iyyannumaa icitiiti. Galmee tana gartee lakkoofsisidhaa dhibba jaha fi jaatamii lama. Dhiirota eenyuuti? Dhaggeeffadhaa mi'a si'aadhaa. Tuni aaddee teenya takka. Maali dhiiroo icitiinsidhaa? Mee dhaggeeffadhaa? Keessaa huu warreen bultii jaartanii fooqii takka keessa imaaraa takka keessa hulaa adda addaa kireeffattanii nuti ilmaan biyyaati wal beena jettanii hulaa takka takka fudhattanii waliin galtan mee dhageeffadhaa yaa obboleeyya kiyya. Obboleeytiin teenyitu dhakeettu. Yeroo dheertuudhaan waan qalbii tiyya tana keessa jiru akkamumattiin gabbahee namatti himadha. Himadha moo hima ilaali himadha moo himadhu dubbii tana gabbaasa moo hin baasuu irratti yeroo hedduutu narra dabaree jette. yeroo tana keessatti wanni narra dabre maalirree yoon gabbaase kaniin itti himu kun boru narra haasawanaa arrabsaa je'eetiin ittiin himu. Gariin yeroo takka niin hima. Kanattiin zamana dheeraa ture jette. Duuba waan kana gabbaasuudhaaf nyaannina bushaaweetiin hirriiba dhabee baadhachuus dadhabee rakkoon guddoon narra geesse. Narra geesse. Maayii irratti haruma cabteen hayaaftu malee nama gartee arra afaan kiyyaan itti himu kanatti hin himu karaa daandii nuura hudaa jedhan saniin kan namni waa gaafatu saniin erguun qaba kaniin maqaa kiyyaas hin dubbanne kaniin jaarsa kiyyaas majaartiin jaarsaa kiyyaas hin himne akkasitti addunyaan dhageessee warreen akka waaniin an hojjedhee kana hojjetan cuftinu akka gartee hin kasaarre waan kana qodarraa fudhatan jeetiin wanni kun qilleensa gobbaan Afriiqiyaa fi Asiyaa fi Oroobbaa fi Ameerikaa Awustiraaliyaa isaa geessu muradhee jette obboleeyyiin. Maal jettaree yaa nuural hudaa wanni arraan tan isinitti na fide akka armaa gadiiti. Qaceelloo dubbii tiyya tana abbaa murtii biraan naagee haadha. Mee barruun sii maal jettaree akka jettu an intala takka akkuma ilmoo namaati. ta heerumtee jaarsa qabdu. Jaarsi hankoo jaarsi hankoo waliin hin jiru. Inni biyya jira ani immoo alaan jira. Akkuma tasaa guyyaa tokko guyyoowwan irraa ta'e dalagaa irraa bu'ee bakka gartee namni waliin galu san achittiin bu'i. Gaafaan bu'u kan eessattiin bu'are akka biyya Arabaatti mana ijaazaa jedhanii mana boqonnaati jechuudha. Mana boqonnaa kanattiin bu'e hulaatii taniin dur gartee keessa galu san. Manaan an galu kana cina hulaa biraa jira. Mana kana keessa gurbaa tokko jira. Dhaggeeffadhaa mijara keenya. Gurbaan mana kana keessa jiru kun Egaa namni kun ni beeytan dhalaan hayaan qabnes gariin huccuu hirriibaa ta qaamatti uffatan tan gartee mormisiitii fi karaan harmaa kun mul'atu ta jilba dhaabbatu fa'aa uffattee gabbaatee sagaraa dhayxi yookiin alawaadaa dhayxi yookiin godha jetti yookiin saalaa kana keessa walakkaa manaa gatteessi dhiirti manarraa gabbaates kanuma akkasii jira ibliisni kabutaantiin sodaa dhabatti hayaa dhabatti mana kana keessa dhalaa jira jaarti obboleessa xiyyaa jiraan waa isatti hin dhagayamne qullaa haga bahu jira gartee butaanti uffate amma gurbaan kuni intala tana natti dhufeetuma bariyaa abaluu an hedduun si jaaladhaa naan je gaafa inni gartee akkana naan juu jaarsa gartee qabeenya xiyya waan hin fitti beekuuf jecha caaliin jalaa je turre amma addaan deeman. achuma jiranii beekadha amma achi boodaannatti deebi'ee guyyaa lammeeysaa ani bar jaalalateetiif hirriiba dhabee lubbuun gartee akkaaniif godhu wallaalee jaalateetii fi ani sittiin qananii uffadhaanaan je arrallee waan inni jedhe gaheetumaan usee biraa huti gaaf tokko duuba ani ka'etumaan mana kiyya seenee hirriiba dibje anumaa raftee tana ol seenee lafanna qabate. akkasitti haraam natti dalage akkasitti bakkittiin haraam natti dalage kanarraa bahee bakka biraa dhaqee rafe waanin natti argame kana abbaa mana kiyyaatiif hin himne mo'an duuba ta duraa gaafiin tiyya zinaan godhe kana gartee nikaa jaarsa kiyyaa san na duraa balleeysite moo hin balleeysine akkaan ammoo ilmi dhagahetti intalchi takka gartee tan jaarsa qabdu yoonii fi hamtuu dalayde murtiin isiidhaa shari'atti boolla qotanii mudhiiga awwaalanii isii jeesu jechuun dhage. Wallaahi ani odoo dhuguma sanitti heerri kun jiraatee na jeesanii hedduudhaan gartee gammachuu qaba. If duuba illee deebi'u duuba haalli kun hedduu na yaachisee dalagaallee na jibbisiisee hirriiballee dhoorkee jira. Jaarsi kiyya kun hedduu hedduu hedduu nama na jaalatu. Anillee lubbuun baasaaf. Hoggaan waaniin guyyaa hoggaan gurbaan kun dalaga yaada da cufaawu ijji tiyyan qoortu imimmaan booyattiin jira akka namaa haatirraa duutetti. Duuba tanaaf jecha karaa kaaniin rabbu manaa kadhaa anillee sheeqaanumaan na dagee rabbi naa kadhaa akka gartee abbaa mana kiyyaatii wajjin yeroo gabaabdutti walitti nu qabu. Du'aa illee naaf godhaa. haati tiyyallee narraa dhukkubaa jetti. Yaa obboleettii teenya ta duraati nuti gartee odoo deebisatti hin deebineen duratti wanni siin jennu. Ta duraa haadhatee rabbi si haa fayyisu. Ati immoo rabbiin imaana si haa guutu. Akkuma san ammallee namni jaartii takka nama bira dhiise cuftinuu bakka jirutti hirriiban qabu. Dubbiin eega qilleensa gubbabbaate si galee wanni irraa diddibanii wanni dho'isan takka hin jirtu. yaa warreen gartaa mana waliin kireeyfattan rabbii tokkicha isin uume sodaadhaa nama waliin mana kireeyfattan dura firraa laalaa isa kana qo'adhaa nama akkamii lammeeysa gaafa gartee dalagaa takkarraa buutu intalti takka tanumakka keetiitti dalagaarraa buutee mana jirtuu jira intala takkaa wajjin ollaa galuun sirratti haraamii fagaadhu bakka biraa gali hanga gartee namni kaheetii tokko shariikaa dhufu silkii walii kennaa walitti hima silkii walii kennaa walitti hima intalti dhalaa takkas rabbii isii uume sodaatte gaafa dalagaa irraa buutu yoo mana kana keessa dhiiraa jiraa beeyte rabbii isii uume sodaatte mana kanatti hin bu'in hanga geeloo ta'u inni siidhaa bu'anuu bakka biraa jiraachuu qabdi khiyaanaan akkanaa tun hangan qabdu duuba khiyaanaan akkanaa hangan qabdu gabaabinumaan ati dhagayaa obboleettii teenya wanni siin jedhu deebisaa kee keessatti islaamummaan bar ganamarraa dhalaa kabajee boonsite kabajaa kabajaa olii dhiira tana gabara gootee fi shufeera gootee fi mana kee keessa taa'e nyaadhu dhugi jaarsa kee haddanii ilmaan kee guddifadhu malee gabbaata ifin xiqqeessinii ganamarraa shari'aan karaa goote dhalaan xiqqeenya filattee gaafa alabaatu kunoo rakkoon isii mudachaa jiru hoggu takka arabaa itti taphata hoggu takka karaa bangaarii hoggu takka paakistaanii tokko hindi karaa isaanii maallaqa dalaydee irraa saaman irraa fudhatan warrummaan dalaydillee ka dhoorkatu baatii lamaa sadii afur dalaysiisee ka maallaqa dhoorkatu jira. Kaan taan ammoo dalaydee jaarsa biyya dhiiftee itti ergiti farshoon dhuga zinaan godha karaa cufaan rabbiin isin garafu jira rabbiin garaffii isin garafu kanarraa gorsa fudhaa karaa rabbii keessanii deebi'a shamarran keenya mee xiqqeenyi xiqqeenyaa olii mee intalti tun akkatti if xiqqeessite laala xiqqeenyi sii maalime dhagahii obboleetii teenya xiqqeenyi ati gootu xiqqeenyi ati si mudate. kan ati beekaa dalaydi odoo wallaalaan sobaan hin ta'in atimma gartee namni dhagahee haa gurbaa kana arrabsuu barbaaddaani tan arrabsan sikke ta'e beeka sii tokko si arrabsan if godhe jechuu beekaati hojjette waan kana akkamittiin hojjedhe laali akkamittiin mee ani hojjedhe yoo hojjettu taate gurra keenna as liqeeyse kabbaa murtiitti sittiin hima gaafa gurbaan kun mujrimni faasiqni mana kana jiraa beektu mana kanarraa deemus diddee gurbaan kun siin jaaladhe siin jedhe usuun kee jaalala qabda. Jaalala qabda odoo guyyaa sana cufatti tufte takkaa arrabsite wallaahi gurbaan kun sitti hin deebu. Ati usuu keetarraa maal fudhatte jaalala qabdii itti ilaalu jirtii guyyaa tokko talte dhala nama qaanfatti jeetuma sirraa usi. Lammeessaa sii bifa tokkotti ifin jijjiirin. akka mana kana keessatti jirtu rabbuma tokkichaa si beeka gurbaan si arke ani si jecha maraadhe si wajjin rafuun fedhaa sin jedhe arraas deebite akkuma duraa sanitti uste usiinsi kee maal kennaree tursiifataa jirta jechuu inni kun zinaa si godhuudhaaf sadeessa lafaa kaatee manuma kana keessa hawlaan cufatin rafte hawlaan cufatin rafte rabbii keessa sodaadhu dhagahime gaafa kana gurbaan godhuuf hulaan banaa. arra hiriirkate moon arkanere gaafa inni ka'e hamtu sirra bu'e ol kaatee iyyite gura lamaan qabatte wallaahi sittin dabalamu odoo ati gura lamaan qabattee oo'uu jette garuu odoonii fi haate ka'ee hamtullee si dalagu wanni hamtuu badii gurbaan silaa qabu sirra deebise sihii akkasi bi'a. Sadeessa wanni siif dhaamu karaa rabbii keetii deebi sharqi tawbaa guuttadhuuti tawbadhu. abbaa mana keetitti dhimin sigalee garuu tagaafii teetii zinaa dalaguun kiyya kun niqaaba leeysaa jettee gaafachuun kee waan nama ajaa'ibsiisu niqaan maa si yaachise maaliif zinaan si yaachisin zinaan dalagee badiin irra jirtu maalimaan jiin walumaa galattu macsiyaan gartee ati dalaydee niqaa keen balleessu niqaa wanni balleessu shirki kufrii. jaarsi hedduu wanni ati dalaydee macsiyaa shirkit dhihaattu kara khaaliqa keeti deebii dhugaa saniin rakaa lama sal wudu'adhu salaati rabbii keeti booy sharqii tawbaa waan dalageessan haraamin dalage yaa rabbinaa araaramii taak waan akkanaa waliittiin deebuu irbuu rabbii keetiif seenii lam tasadeeysaadha hogguma takkallee qalbii keeysa hin dhabin waan dalaydisan qalbii tee keeysaa maalumaan dhaqaase afreeysaa yoonii fi dhuguma saniin adaaba rabbii duraa nagaya buufeeti yoo dhuguma saniin tawbaa rabbii narraa haqee baluu hafeetu taate obboleetii teenya arraa boru hin jiin darsa kee walitti qabadhu abbaa mana keetiitiin ni dhufa akkana jetteen gaafatin guyyuma gartee karaa seenuu deemtu naqee balii boletti jechuu qofatti malee nam dhalaan ala jiru tokko ni dhufaa je'ee yartee jaarsa gaafachuun haraamii mubar ala ba'uun keetu haraami. manattiin galaa jettee jaarsa kee gaafatta ati gabrittiidha ati garadii hin gaafatin qaceeli yoo dhuguman ka toobaa deemtu taate rabbiin faagee gaariirraa rabbiin si hafaayoo siin jennaa obboleetti ta'e.
Eeyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisii halaala.
Iyyannaa shanaysaadhaa iyyannaa lakkoo isa galmee dhibba jahaa fi jahatamii takka. iyyannaan tuni iyyannaa obboleessa keenya tokkooti. Akkiyyuu obboleessa keenya kun akkuma gartee gaa ilmi dhiiraa tokko intala takka jaalatu yookaan intalti dhalaa takkaas ilma dhiiraa tokko jaalatuttiin intala takka jaaladhi fuudhee jaartii godhachuudhaaf. Anaa fi intalti tunis magaaluma takka keessa jiraan. Duuba akkasittiin gaa ilmi namaa tokko waan jaalate jaalala mul'ifachuun namatti baafachuun dirqama waan ta'eef haadha manaatiin si godha je'eetiin yaadarra fidi. Na harkadhu isiin naan jennaan akkuma aadaa teenyaatti manguddoo ergadhe karaa warra isaanii. akka gartee isii kanaa naa kennaniif. Manguddoon xiyyaas akkuma aadaa sanitti dheedheetii naaf gaafatte walumaa galattu abbaan isiidha dhibbarraa dhibbatti ani hin kennuufi gurbaa kanaaf. Waan je'ee ammoo inni gartee bakka sanitti ummataaf deebisaa godhe waan hin kennineef waan dideef waan isarraa jibbe waan takkallee manguddoowwan na himte hin qabdu didee malee eega gaa inni harka manguddoo darbe boodaan oduman dhaabbatiin gurbaan tokko akka wallisaadha dhaqee gaafate manguddoo ergatee intala tana naa kennaa jee dubbii lamatti hin goone yaruma san keessatti hayyama godheef abbaan duuba intaltii akkanaaf mul'atetti abbaan isiidhaa kan isii yaamee gurbaan kun siif tahee moontaane je'ee waan isii gaafate hin qabu. Garuu intala eegaa guduun faayikanii dhageesseen boodatti nama kanaa akkanaatiif intalti fiigaanatti dhuftee bar gurbaa akkanaa tokkoon si booda abbaa kiyya dhaqee abbaan kiyya na kennee fi. gurbaan kun nama akkanaati. Egaa ibaa duraa ibaadaa illee hin qabu. Ani immoo jaalala isaan qabu fedhinnaa isaallee isa hirmuuf qophii miti. Wanni sirraa barbaadu akka gartee naan baddu. Si jalaan sokka naan jette. Naan badadhu. Egaa akka uummanni arabaa iqtisaaba ji'uun kana akkasiin naan deemadhu naan jette. akkasittiin duuba ani gama kootii nin jiree intala haraam takka fudhee deemuun booda waan biraa keessaan galaa jettiin didee karaa haraam kana. Gaafiin tiyya gabaabinumaan ani intala tana gartee jaalala siiniin qabaa isilleen jaalala kiyya qabdi akkamittiin intala tana fuudhuu dandayaa. Intalti na jaalatti garuu warri gartee nama biraatiif guduunfaayii kee. ammoo akkamittiin ani akka isiin heerumtu godhuu dandayaa yaa obboleessa keenya. Yaa obboleessa keenya waa hunda duraa akka isiin jennu. Siifi fakkaataa keetiifis fakkaattuu intala tanaatiifis akka hukumii shari'aatti gurbaa fi intalti wal jaalachuun heera shari'aati. Akkuma san wal laallatanii walii galuunis heera shari'aati. Akkuma san namnummaan wal jaalate wal heerumuun heera shari'aati. Haadhaa fi abbaan gama gurbaatii fi gama intalaatis muraada hiree isaanii keessa galuun nama nu isii jaalanne malee heerumin nama nuti jasiif jaalanne malee hin fuudhin jechuun hukmi shari'aa keessatti haraami. Namoonni gartee abbootiin akkanaa warreen ilmoo fi hacuucanii fedhinnaan maletti nama nu si jaalanne huno ni kaasi goone heerumi ja'an akka wanni kun isaan irratti haraam ta'e beeku qaba. Mirgi ilmaanii dhiiraa dhalatti diigamuun qabu. Fedhinnaa gurbaatis eeguun fedhinnaa intalaatis eeguun heera shari'aa islaamaati rabbuuma isin uume sodaadhaa intala teessan nama isiin fedhinnaan qabneen funya qurquriin heerumuu qabda jechuun isinirratti haraami bultii fi qabriin abbuma laalti. Takkittii tana beekaa haadhaa fi abbaan. Ammoo ati obboleessa keenya. Gurbaan fedhe gartee salaata haa qabaatu. Fedhee wallisaas haa ta'u. Eega warri sididee namni biraa intala tanaan dhiqatee lookoo geeffatee isii qeeballee abbaan je'een ati intala namni gartee dhaqee gaafate jala deddeemuun keessarratti harame. Maaliif nabiin keenya akka jaale salaatu wasalaam ولا يخطب بعضكم على خطبة أخيه لا انت لا تكتن نمنتك سنين دول قيمك عالوي حاسد ما داف namni san akkan fuuneef nama san dhiisaati anaa kennaa jechuu odoo qaadhima intala warri arkadhe jechaa quba qabdu dhayxee gaafachuun sirratti haraami. Tanuma keessan mallee dhiiraa fi dhalaas wanni isin hubachiifu. Yaa warreen amal tokko amal lama baatii afur baatii shan jaha qaadhimaa waliin jettanii qaadhima wal beetan wanni kun baaxilaa beeka. Qaadhima jechuun warra isaanii dhaqanii gaafatanii sii kennine laal yoo siin jedhan qaadhimaa keeti qaadhimaa teeti ammoo ati amata kudhanii midiidamillee odoo kanumatti teessee haasawaa wal feeddeeydaniituma shuqultanii qaadhima qaadhimaa waliin jechuun keessan baatili qaadhimaan jedhamtu qaadhima jechuun warra intala tana kennu gaafattee sii kennina jennan qaadhima intala akkasin nami dhaqee sii kennina jedhan boodaan. dhayxee gubbaadhaan naa kenna jechuun sirratti haraam. Duba tanaaf jecha wanni sirratti jiru ta duraa intala tana maqaa dhawurraa fagaadhu. Ta lammeessaadha isii tana faagarra keeysee siin fuudha. Gurbaa kana irraa buusinii isaa irraa didi jechuun sirratti haraami. Akkuma rabbi sodaattee isiin nabutadhu siin jettee diddeessanitti rabbi sodaadhu irraa fagaadhu. Ammoo isiin mirga qabdi. Feetee abbaa ishii dura dhaabbattee hin fedhu jechuufis. Yoo abbaan didees qaadii dhayxee abbaan kiyya namaa ani hin feeneef na kenna jettee abbaa isiidhaa achirra dhiyeessuu dandeessi. Ammoo eega gartee qaadii irratti dhiyeessitee abbaa kana amansiisee qaadiin intala tanarraa hiihi gurbaan kun eega gurbaa kanan feene jette qaadiin irraa buuse yoo warri kun ilaal itti deebu naaf kennanii kabitti amantu taate dhaqee gaafadhu yoo ammoo durumaanuu na didanii ammallee yoon dhaqee saanuma hajjettu taate rabbi kee sodaadhu intalti gartee dhalaadhaa hangan qabtu yoo diqqaatte miliyoon soddomni qabna wanni gartee intala takka gartee jala fiidee bultii isii diiduuf hin jiru ammoo takka irraanfatiin intalti tuni si malee yoo jette abbaan abadanoo gurbaa kanan heerumtu yoo jette intalti tun kissii gootee eega inni dide karaa qaadii dhiyeessitee yoo inni si heerumtu taate sababaa saniin abbaan intalasaa tanarraa murame ani intalatiyyaa miiqa akka jaahilli keenya juu qabrii tiyyarran dhaabbatin ilmoo ofiitiin juu yoo sababaa keetiin muriinsi kadhufutee waan kanatti gaafatamtaa beekti. Wannummaan if rakkitee haadhaa fi abbaa fi ilmoo jidduu buutee isaan kana adda fageessituus hin jiru. Wanni sirra jiru duramee rabbii kee kadhadhu rakaa lama salaatii istikhaaraa rabbii keetiin marihadhu yaa rabbiin talatan niin jaaladha isiillee na jaalatti yoo khayrii naa qabaatte ji'iti salaata istikhaaraa kajan rakaa lama salaatii du'aa istikhaaraa kadhadhu rabbi gaafa khayrii naa qabaattu naa fuusisi khayrii naan qabaanne narraa hambisi jee rabbii kee kadhu wahuma isiin tun qabdu tabiraatis qabdi wanni isiidhaaf maraattee hirriiba dhabdee nyaata dhabduufillee hin jiru rabbiin gartee gabrootasaa tuula lafaa qaba dhiiraa fi dhalaa jiddu akkara caalu rabbiin si haa filu وحتى نلتقي هم والاتدي بنو قافك كنات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما شاء الله شيخ كينيا كبجما في جالة مع دكتور لوعو الإسلام ربي نسنا شاها جالته نولي وروان لغير رافا يدمونو أقول جتشا سكنتاتيني كان رأس مرتي قولونا hanga sagantaa itti aantu walitti deebinutti nagaya rabbii keessanuuf jiraadha jiruu qananii keessa qubadha milkii duniyaa akhiraa argadha wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu نور الهدى صور قلبي مسلما صور قلبي مسلما